ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi naho kisoro muri uganda twumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura mudusanga kandi ku rubuga wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu rwumvikanira cyangwa se rugaragara ku isi hose no kuri facebook x instagram na youtube kuri radiyo yacu voa kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze nanone inshuti banywanyi b'ikiganiro muri isanga icy'uyu munsi nk'uko mushobora kuba mwabibonye ku mbuga mpuzambaga dukoreraho turi kumwe na rwiyemezamirimo w'umunyarwanda utuye hano muri amerika muri leta ya kentucky imvumburamatsiko yateye muri isanga kumushaka ni uburyo yahisemo gukora ibikorwa bishingiye ku muco wa kinyarwanda mu gihugu gifite umuco utandukanye n'uwo yabyirukiyemo nyamara akaba abasha kubibyaza umusaruro ndetse ugatanga n'akazi ku bandi muri sanga rero yamubatumiriye kuri iki gicamunsi ngo adusangize cyangwa se atuganirire uko yabigenje ku murongo wa telefone ndi kumwe na bwana jean claude niyonsenga ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
ngira ngo niba ntibeshye turavugana uri muri leta ya Kentucky mu wuhe mujyi
ndi muri leta ya Kentucky mu mujyi wa Louisville aho muramutse nkaba ari naho nkorera n'imirimo yanjye ya buri munsi yego aho rero namwe muramutse mufite gakonje nk'aka hano muri Washington eh karahari ariko ntabwo ari cyane reka mu byumweru bibiri bishize nibwo hari hakonje cyane ariko ubu hameze neza natwe ndabona bitangiye kugabanuka tugeze kuri mirongo ine reka rero dutambuke twinjire hagati mu kiganiro ngira ngo umaze kumva impamvu twagutumiye none reka ne kuba ari igihe ubivuga kandi nyir'ubwite ahibereye tubwire muri make wenda ubwo turaza kugera ku bikorwa byihariye ugenda ukora ariko duhere ku gitekerezo ubwacyo ubundi bizwi ko abantu bageze hano muri amerika abatari bake bakunda gushaka akazi nyine mu bigo biba bihari cyangwa se mu yindi mirimo isanzwe y'umuntu yamara kubona impapuro zabugenewe zisabwa akajya gushaka akazi wowe watekereje ute kuvuga uti nafata ibikorwa bishingiye ku muco wa kinyarwanda nkaba nabibyaza akazi
murakoze cyane jofe ku ikibazo cyiza umbajije ni igitekerezo nagize ubwo nari ngeze muri iki gihugu maze kubona imirimo yaho kuko nk'uko wari ubivuze ni imirimo igoye ni imirimo itwara abantu umwanya munini kugeza ubwo umuntu atabasha kubona umwanya nk'uko aba abitekereza ahubwo usanga bo kubera ukuntu dukora usanga batugenga cyangwa se badutwara igihe kinini bikatugora kandi no kwiteza imbere bikaba bigoye rero ku bw'ibyo nibwo natekereje ikintu nakora urumva nk'umunyamahanga uba uje muri iki gihugu kugira ngo utekereze ikintu wakora cyatuma ubona abakugana ni ibintu bitoroshye Mm.
kubera ko uba usanga bene gihugu ariko nyuma nza gutekereza nsanga ko tuba dukwiriye no guhagararira umuco wacu tuba dukwiriye kuba abo turi bo aho turi hano muri iki gihugu muri ibi bihugu byo hanze tuba turimo nibwo rero natekereje yuko n'iby'iwacu nabyo bishobora kubyara umusaruro bikaba byamfasha nabitangiye mbitekereza ko ari ibintu byamfasha ngewe n'umuryango wanjye ariko nyuma nza gusanga ari ibintu byakwaguka bigatanga n'akazi no ku bandi kubo dukorana kubo dufashanya ndetse n'abangana rimwe na rimwe hari igihe mbaha n'ibitekerezo bakaba babikora no mu yandi masiteti
Mm. noneho u- ndumva ari igitekerezo ki- gif- gishinze umuzi cyane reka wenda turaza kuguma tukigarukaho uko tugenda tuganira ariko noneho tujye ku bikorwa nyirizina ni uko rero ubu umaze kubitekereza utyo wahereye ku ki watangiriye ku ki
Eh, ubwo maze kubitekereza ariko ahanini ibyo natekereje mu buryo nakora Mm.
nari narebye nshingiye no mu gihe nanjye ubwanjye nari nkeneye icyo gikorwa nari nkeneye iyo serivisi ubwo nari ngiye gukora ubukwe yego ariko mbona ko kugira ngo mbone abankorera nk'ibyo nshaka byo mu muco wacu ntabo ndi kubona Mm.
ibyo rero bintera amatsiko yo kwibaza ati ndavuga se kubera iki ntekereza gushaka abandi bantu abanyamahanga bakankorera ibintu bidakwiye cyangwa bitari byiza nk'ibyo
Nifuza.
iwacu kuki njyewe ntabikora ahubwo nkabikorera abandi aho niyo igitekerezo mu mizi cyaturutse nifuza kuba nafasha abantu kubakorera ibintu byiza bijyananye n'umuco wacu kuko urabona iyo dutuye muri ibi bice hari igihe twifuza kujya gukorera ubukwe iwacu ariko kubera imbogamizi nyinshi ziba zihari zirimo kwitegura n'utuzi twanga kugira ngo tuturekure cyangwa se n'ababa bafite imiryango hano ugasanga biragoye kuba bamanuka ariko aho niho nagize icyo gitekerezo ndavuga ni uwabakorera nk'iby'iwacu nkabibakorera hano noneho ya serivisi ba- bajyaga gushaka ahubwo bakayibona nk'uko natwe hano tuyibona nkabategura nk'uko mu gihugu cyacu baba bateguriwe aho bicaye uko bambaye ibyo bakoresha kuva mu ntangiriro y- yo kwitegura ubukwe kugera mu iherezo ryabyo ariko bitari ubukwe gusa ahubwo n'ibindi birori by'umuco bijyananye n'umuco aho bakorera ibitaramo ah, bifuza gukora ibitaramo ibyo byose niko nabitekereje ndavuga ati ibyo byose byashingira kuri wa muco w'iwacu dushingiyeho ahubwo noneho nkabishyira mu b'iwacu hano ari nabyo byagiye bisabuka ahubwo ugasanga n'abanyamahanga bahana ahubwo bagiye barushaho kubikunda kuko banyuzamo bakaduhamagara bakadusaba izo serivisi
Mm, ibyo mperutse kubibona ahantu hari ahantu natashye ubukwe eh, hari umuvandimwe wo m- wo muri iki gihugu u- wari ukenyeye rwose umushanana wa kinyarwanda ndetse ngo yari yasabye umunyarwandakazi aravuga ati nanjye ndashaka kwambara nk'abanyarwanda kandi ndasabirwa n'abanyarwanda nibyo rwose ni ibyo ngibyo dukora Ah, mu by'ukuri mu ncamakeya y'ibyo dukora ah, nk'uko nabibabwiye ah, aho nkorera muri Louisville ariko niho icyicaro kiri ariko dukora no mu masiteti yandi atandukanye kuko biterwa n'ahantu umuntu atuye hose turahagera tukamuha iyo serivisi Mm, cyane cyane twibanda rero mu gutegura ubukwe bwa kinyarwanda ariko n'ubwa kizungu nabwo turabutegura ariko dufokasinga cyane ku bwa kinyarwanda aho umuntu tumutegurira integuro ya kinyarwanda aribyo mu rwanda bita gusaba no gukwa yego hahandi musanga umuntu yicaye yicaye mu bintu bya kinyarwanda ukagaragaza umuco w'iwacu ariko utari n'uw'iwacu gusa mu kinyarwanda ahubwo n'uw'abarundi ndabakorera hari n'umuco w'abagande nabo bajya banyereka nkabakorera nkabakorera ibijyanye n'iby'umuco wabo cyane cyane nibanda kuri za kominote zacu zimwe ziri hano zigorwa no kubona iby'iwacu bagakwiriye kubona ubwo rero ugasanga nibyo akenshi baduhamagarira kubakorera ariko tukongeraho no bya bindi bindi bya kizungu kuko urumva iyo umuntu amaze gusaba no gukwa ajya mu rusengero akajya no kwiyakira Mm, rero muri ibyo ngibyo niho tubategurira ibyo bicayemo ariko si ibyo gusa ahubwo turanabambika tukabaha iyo mikenyero bakambara kinyarwanda tukabakenyeza kinyarwanda abamama bagakenyera kinyarwanda abakobwa baherekeje umugeni bagahe- bakambara kinyarwanda ndetse na bya bikoresho bakoresha birimo ibiseke birimo udutaro bakoresha batanga amagifuti imigongo ibintu byose byerekeranye n'imico byose by'iwacu inkangara ibyansi inkangara Imitemeri, ibyansi mm.
mu gutwikurura tukabaha inkongoro bakabasha gutanga amata bakabasha ku- gutwikurura ku buryo biyumvamo ko bari mu gihugu cyacu nubwo badahari ariko ibyo bari gukora bari kubikora nk'aho bari mu gihugu cyacu ibyo rero bigatuma abantu bakunda kumva yuko serivisi tubaha ibyo tubakorera ntabwo bareba ibyo turi gukora gusa ahubwo baba babona yuko twabagejeje n'iwacu Mm. turabigarukaho mu kanya gato ariko ndagira ngo dusubire ku rugendo rwawe ubwo koko ugize gutyo umaze gutekereza icyo gitekerezo urarusha ubonye ko serivisi wifuza guta ibonye uko ishaka uravuga uti have noneho ngewe nze izi serivisi njye nzitanga nta Mm.
u- uhera hehe ntabwo ari ibintu byakuvunnye kuvuga ngo tuvuge nk'icyansi nk'ubu icyansi hano muri amerika wagikuye he cyangwa igisabo mu by'ukuri ibyo uvuze nibyo byarangoye ntabwo nabitekereje gutya ngo bihite mu gitondo mbyuka mbikore kuko ni ibintu mazemo uyu ni umwaka wa gatanu ndi kubikora Mm.
ni ibintu byagiye biza gahoro gahoro biri porosesi kuko natangiriye muri leta nabagamo nte gufasha abantu mu birori bitoya bi- byoroheje by'abantu batanu icumi makumyabiri ariko ubwo nakomezaga kubitekerezaho natekereje ndavuga ati se ni gute nabyongera noneho nkongeramo ibyo by'iwacu ikibazo rero cyabaye koko nk'uko bivuze kigoye ni ukumenya ngo icyo cyansi hano cyava he uwo mugongo hano wava hehe ese uwo mukenyero ugezweho mwiza ujyananye na moderi igezweho ngo byava hehe ibyo rero nibyo nko kwiyemeza gukora akazi ka buri munsi aribyo umuntu avuga ngo ni ugu- kuba rwiyemezamirimo ni ko kugerageza kuba ah, navuga ngo nagerageje kuba update ku by'iwacu nkagerageza gukorana n'ab'iwacu noneho nkaba ariho mbikura niho mbikura byose nkabizana nkabigeza inaha nanjye nkabona kubisavinga abo nsanze hano reka mubaze akabazo k'amatsiko wenda umuntu atarajya mbwira ukuntu mbwira ukuntu igisabo cya mbere wakigejeje hano muri amerika n'ahantu wagikuye ukakizana ntikigire ikibazo ubu iyo wakizanye kikagera hano amahoro iby'ukuri rwose ubwa mbere kubera ko ntari mbyizeye hari umushuti wanjye wari ugiye kuza Mm, ndamubwira ati se wamfasha ukanzanira icyo gisabo ukanzanira izo nkongoro ariko habanza kubamo ikibazo cy'uko ah, ndabyibuka na maboko nari musabye kunzanira nk'igisabo kiba ikibazo cy'uko gishobora kumeneka urumva ni ikintu muri aho agomba kuza afashe akikiye eh, n'ubundi no mu kinyarwanda ba- ba- ba- bavuga hari imigani ngira ngo ishingiye ku buryo gifatwa gifatanwa n'uburyo ubwitonzi gifatwa Eh.
uburyo gitwarwamo ntabwo biba ari ibintu byoroshye Mm, mu by'ukuri ni ibintu byangoye cyane kugira ngo mbashe kubasha kubikora ariko nyuma nza gusanga nkwiriye kubikora mu buryo buri professional ariko mu bya mbere ibya mbere kugira ngo bigereho nasabye abasaba abashakaga ababaga bari kuza kuba babizanira kugira ngo mbashe kubitangiza ndebe ko ari ibintu bishoboka nyuma rero nibwo nabonye ko ari ibintu ngomba gukora mu buryo buri professional noneho ubu ngubu nkaba nkorana na company zi- zishipinga kuko urayishyira ukayereka icyo uyihaye gusa ziba zihenze ariko kika- bikakugeraho neza biri sefu mm. nuko rero uba utangiye kwegeranya ibikoresho abantu ntibakuzi ntibazi yuko izo serivisi urimo kuzitanga u- u- ugomba kuba warategereje umwanya munini cyane mbere yo kugira ngo ubone umukiriya wa mbere nibyo rwose buriya ntekereza ko natangiriye mu birori bitoya byo aho twari dutuye nkajya ngerageza kubikora rwose nanabikorera ubuntu kugira ngo abantu bamenye Mm.
ntagendeye kuvuga ngo hari inyungu ndi bukuremo nkamenya ngo kanaka afite ikirori runaka nkamwe ariko nagutegurira nk'iby'iwacu nkagenda ayo meza nkayategura kinyarwanda aho ahagaze nkamushyiraho umusambi nkamushyiraho umugongo nkamushyiraho ikintu noneho bigenda biruta bi- bavuga ati ibi bintu ndi kubona ari byiza biva kuri ya etape yo kuba ngewe narabasabaga ariko nabibakorera ku buntu ahubwo bigera kuri ya etape yo kumamagara Mm.
umwe rero ubwo yatangiraga kumamagara nibwo byatangiye kumpa icyizere ndavuga ati bya bintu bitangiye batangiye kubimenya ndabyibuka nkora ubukwe bunini ah, hari muri ngira ngo bibiri na makumyabiri na rimwe cyangwa na kabiri irangira itangira byari ibintu byangoye kwiyumvisha ko ngiye gutangira koko kwiyemeza gukora ibintu biremereye nk'uku nguku byari binagoye kuko icyo gihe covid yari ivuyemo yes byari bigoye kumva yuko ibyo bintu ngiye kubikora nkabikorera abantu benshi ese ibi bintu biri bukunde ariko hahandi umuntu yemeza akavuga ati iki kintu nicyo niyemeje kandi kigomba kuba cyiza ariko ubwo icyo gihe nari ntarabonamo inyungu zabyo ntari naratekereza ko ari ibintu nabona yuko koko byazavamo umusaruro munini ku buryo ari ibintu byazajya bituma njya mu masiteti atandukanye kuko usanga buri gihe cyane cyane buri wikendi buri wikendi tuba dufite ahantu bitewe n'amako ahantu agiye ari mu bi- mu bice bitandukanye bya amerika usanga hose usanga hose twahageze
icyo kibazo ntari buze kukigeraho eh, kijyanye no Nta- kuko Yego.
urabona ntabwo amakwe hano ntabwo akunze ku- kugaragara cyane cyangwa wenda arahari nuko ngewe hari ibyo utabibona ariko iwacu urabizi ko buri wikendi hari amakwe anagongana ugasanga abantu barajya mu nama bakavuga ngo ubwo tuzaba dufite ubukwe kwa runaka ngo ubwo bwo kwa runaka muzabushyire ku- kuri iyi tariki ngo kugira ngo kuko abavandimwe bazataha ubundi nabo bazataha ubu mbe ugasanga amakwe yagonganye yabaye menshi cyane buri wikendi nta wikendi y'ubusa kandi ariko hano muri amerika siko tubibona ikibazo cyo kubona abakugana
Ah, mbere nagorwaga no kubona abangana kuko nari ntuye no muri state isa nk'igoye yo mu bice byo mu majyaruguru ahitwa muri north dakora Mm.
ariko nyuma ho najemo hano muri ano masiteti yo hagati nta bisa nkaho bitakomeje kugorana cyane kuko ni amasiteti arimo ah, navuga arimo urubyiruko cyane arimo abantu bitabira amakwe bafite n'amakwe ndetse mu mico myinshi itandukanye ari iwacu i rwanda i burundi abavuye muri congo Ah, usanga abagande usanga rero kubera abo bantu ari benshi ari amakominota atandukanye menshi usanga buri gihe akenshi ike- ikintu imbogamizi dukunda guhura nazo muri aka kazi kacu ka buri munsi ni igihe cy'ubukonje ariko iyo gisa nk'aho kivuyemo rwose ibintu biba bimeze neza
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi umutumirwa wacu ni bwana jean claude niyonsenga akaba ari rwiyemezamirimo umunyarwanda utuye hano muri amerika ukora imirimo ishingiye kuri eh, gakondo ku bikorwa gakondo by'ikinyarwanda mwamwumvise ko harimo ibyo gutegura amakwe eh, n'ibindi bijyanye n'umuco wa kinyarwanda Eh, bwana niyonsenga rero turakomeza tuganira ariko ikiganiro tugisangiye n'abanywanyi b'ijwi rya amerika ndagira ngo unyemerere tujye ku mirongo ya telefoni twakire eh, bwana jafet gatoni ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndabumva neza cyane mbakurikiye ni mu mujyi wa musanze eh, ngira ngo arahazi cyane hano mu kinigi Eh, Yego, gusa nkugabanya gabanya radiyo gakeya niba uri iruhande rwa radiyo eh, ku- eh, kugira ngo twumvikane Eh, wa- waru- ko- komeza uti rero uri mu kinigi
yego ndi mu kinigi rwose Mm, nuko ni ikibazo ni igitekerezo
Eh, ni ni nk'amatsiko ikibazo cy'amatsiko
yego mu by'ukuri natangira mushima nk'umunyarwanda watinyutse akakora ibikorwa nk'ibyo byiza tugaragariza umuco hirya no hino by'umwihariko mu gihugu dukunda cyane cya amerika
Mm.
ariko tukibaza se iyo twabonye ubukwe cyangwa twagize ubukwe hano mu gihugu cyacu cy'u rwanda turizihirwa tukabona ibikoresho gakondo n'imyambarire ya kinyarwanda se ibyo tuba twibaza mu bihugu by'iyo babyakira bite bate umuco wacu inaha kubyina n'ibindi n'iyo biriho
Ah, ntabwo ntabwo turimo tukumva neza sinzi Ah, ntekereza nari ngerageje kugenekereza kumva icyo yari abajije uko aba banyamahanga bakira iby'iwacu hano iyo tubiberetse Mm, ngira ngo wari ubi- kare wabikomojeho aho watashye ubukwe ugasanga uyu abazungu nabo barakenyeye nk'uko natwe tuba twakenyeye ni ibintu bakunda cyane kuko amakwe menshi dukunda kujyamo nabo baba barimo ugasanga barabyizihiwe cyane ugasanga bifuje nabo kwambara imikenyero nk'iyo twambaye imishanana rwose ugasanga barashaka ibyo binigi ku mashati ngo babyambare bakabyizihirwa rero mu mirimo dukora hari ukuntu dukorana n'abatanga nabo ibindi byishimo birimo kubyina imbyino kinyarwanda gakondo iyo bihuye muri ubwo bukwe usanga nta tandukaniro ryo kuba bari mu bukwe bw'iwacu i rwanda
Mm.
Mm, eh, Japhet?
ntekereza ko icyo kibazo yarabajije uburyo byakirwa hano uburyo babyakira Japhet turacyari kumwe
Yego, ndabumva Eh, wanyuzwe
hanyuzwe akandi kabazo nakongeraho k'amatsiko Mm.
ese mu bihe wenda nk'ibi by'umutekano muke mu karere nta ntabwo bishobora gukoma mu nkokora ibijyanye n'ubucuruzi bwe wenda bavuga ati abanyarwanda na ibi ntabwo tubikoreshe kubera izi mpamvu izi n'izi murakoze
Ya, ntabwo ntabwo icyo kibazo gihari kuko usanga eh, umuco iyo uri mu muntu ntabwo bimubuza kuwukora kubera yuko ari mu bihe by'umutekano waba uko waba umeze kose nta urebye izo mbogamizi ntazo dukunze guhura nazo
Mm. Reka no- reka noneho twakire niyitanga ikaze mu kiganiro muri sanga ngo murakoze Eh, uherereye he
Ah, ubu ndi i kigali mu rwanda nanjye Mm, i- ni ikibazo ni igitekerezo
Ah, ni ikibazo ah, ngira ngo ambwire ese gutangira bizinesi nk'iyo ngiyo mu gihugu cy'amahanga nka leta zunze ubumwe za amerika byaroroshye kuri we byari ibintu bimworoheye ko uh, noneho gutangira bizinesi y'umuco w'ikindi gihugu mbere na mbere nta ifekite byamuziho mbere yo gutangira nti- byari ibintu bikomeye efekiti ushaka kuvuga ni iyihe sa nko baretse gato eh, sa- sa nk'uvuga neza efekiti mu rwego rw'imari rw'ubukungu efekiti mu rwego mu rw'imitekerereze rwego rw'imari mu rwego rw'imari ah, ntabwo byari ibintu bigoye cyane ku buryo ntekereza ko bitari gukunda ah, kubera ni umuco w'ahandi agiye kuzana mu gihugu cy'ikinyamahanga nanone byari ibintu bi- bimworoheye mu buryo bwe wenda bwa ekonomi mu buryo bw'amafaranga hanyuma wenda ikibazo kindi cy'amatsiko gutangiza bizinesi nk'iyo ngiyo ahantu hatari abenegihugu wenda navuga ngo ni benshi nk'uko nk'ubu ngubu iyo bizinesi uyikoze mu rwanda wenda byakumvikana ah, muri east africa wenda bishobora kumvikana kuyijyana aho ngaho nko muri leta zunze ubumwe za amerika abanyarwanda bariyo ni bake abarundi nabo wenda si bake cyane ariko u- ugereranije n'abanyagihugu ah, bavuga ngo ni bakeya ese ni ikintu cyoroshye ku- gutekereza ku- ukiyumvisha ko uzabona aba- eh, clientele nka nk'uko waba uri ah, mu gihugu eh, mu gihugu eh, cy- cy- cy'umuco ushaka kujyana aho ngaho ambwire bizinesi iragenda nyine muri make Eh, reka ah, mu kanya turamureka kubwira ariko katubanze dusabe eh, bwana katareba wo muri sudani y'epfo yihangane ku murongo wa telefoni kugira ngo ubanze ah, ubone ibisubizo by'ibibazo ubajije bwana niyo nsenga
Ya, arakoze cyane gutangiza ah, bizinesi nk'umunyamahanga kandi igendanye n'iby'umuco w'ahandi muri iki gihugu ntabwo bisa nkaho navuga ngo hari imbogamizi ikomeye cyane kuko iki ni igihugu ki- cyemera buri wese kuba mu gihe abashije afite intego kuba yabasha kugira icyo akora akaba yagikora mu buryo buciye mu mategeko kuko habayemo gutekereza igikorwa habamo gutekereza umushinga noneho hakurikiraho kuba nawandikisha mu buryo bwemewe n'amategeko mu ma state dutuyemo kuko tuba tugomba kugira ama license abisaba ibyo rero iyo uri kwandikisha ugasobanura icyo uzakora ahubwo hari n'igihe hari abo bisobanurira bakumva bafite amatsiko yo kumenya uko bizakorwa ukumva barabi bafite- Barabikunze.
bafite kumva barabikunze barashaka kubireba kuko ni abantu nabo baba bifuza kureba iby'ahandi iyo babonye rero bije bibasanga akenshi nta mbogamizi nyinshi umuntu ahura nazo zituma bakubuza kuba wabitangira ku bibazo by'ubushobozi nibyo koko bisaba ubushobozi buba buhagije ariko icya mbere bisaba burya gukunda ikintu ugiye gukora igihe cyose wumva yuko witanze kandi ufite icyo ugiye gukora ugishaka akenshi ubushobozi buza bu- nyuma yo kuba wari umaze kwiyangaza muri icyo kintu Ah, ku byerekeranye n'uko abatugana uko bangana nibyo koko ah, kominote zituye aha ngaha ntabwo ari nyinshi cyane ariko baratugana kandi gusa koko nk'uko nabibasobanuriye ntabwo mbifatanya gusa iby'umuco gusa ahubwo n'aba bazungu nabo ibyabo bijyananye n'imiteguro yabo ya kizungu nayo turabikora ariko cyane cyane tubakangurira no kubereka yuko iby'iwacu tubiteguye mu byabo nabyo bisa neza ugasanga birushijeho kutu- kugira ko batugana yaba ari abene wacu baturuka mu bihugu by'iwacu cyangwa se abanyamahanga dusanga aha ngaha
Eh, ni itangangira ngo wanyuzwe
gutyo nari nyuzwe ah, ah, wenda ikibazo cya nyuma ngira ngo mubaze nsorezeho Mm.
Ah, nabwire nko nko muri mu bindi bihugu ah, ndafata urugero wenda nko muri kenya niho nzi ah, igihugu ki- ah, gi- kiba gifite amategeko agenga ubucuruzi avuga ko nibura kugira ngo utangize bizinesi mu gihugu ah, ugomba kuba ufitemo abanyagihugu runaka n'aba- na- na- n'abanyamahanga muri icyo gihugu runaka Ah, mu- aho ngaho muri ah, united states bigenda bityo iyo ugiye gutangiza bizinesi nk'iyo ngiyo iyo bizinesi donc uri umunyamahanga ugiye gutangiza bizinesi ho bigenda bite nta nta limite bashyiraho ku bantu uzakenera muri bizinesi yawe nta muri make gutangiza bizinesi aho ngaho byoroshye bingana iki
nta nta limite bashyiraho igihe cyose ufite uburenganzira bwo gutura hano no kuhakorera Ah, uba wemerewe kuba wakwandikisha bizinesi yawe ugiye gukora mu buryo buciye mu mategeko ukayandikisha muri sitete ugata- ukajya utanga imisoro mu gihe gikwiye cya buri mwaka se cyangwa se cya buri mezi runaka icyo gihe ntabwo bashyiraho amananiza y'uko ngo kuko uri umunyamahanga cyangwa se kuba utari umunyamahanga icy'ingenzi ni uko bareba yuko ufite uburenganzira bwo gutura hano no kuhakorera ubundi ibindi ntabwo ntabwo bajya muri details ngo barebe ngo ugiye kuyikora ngo ni umuntu ugiye kuyikora
urakoze cyane reka noneho twakire bwana katareba ikaze mu kiganiro murisanga katareba uranyumva
Halo?
Eh, turakumva turakumva katareba Halo? Urambajije?
Eh, turakumva turakumva sinzi niba utwumva neza wowe
Eh, Ndiyo ndakumva ubu ngubu.
Eh, ngaho komeza komeza ku ku kibazo cyangwa igitekerezo tubwira n'aho uherereye
Eh, Nk'uko mwabibonye nomero yanjye ni- iri muri Sudani y'Epfo.
Mm, Eh, rero nkaba nifuza wenda kubaza umuvandimwe ukuntu wenda i- ibyo bicuruzwa uburyo a- a- abikura mu rwanda afite ahantu abiku- afite abantu babimukorera noneho hanyuma akaza akabi- akabifataho abijyana kubicuruza iyo ngiyo aho abicuruza muri amerika hanyuma iyo amaze iyo iyo agiye kubitwara mu buryo bwa gasutamo ubwo nyine nicyo nshaka kuvuga hari imisoro asiga asoze mu rwanda kuri ibyo bicuruzwa ese i- aho ngaho biri muri united state bo birasora hanyuma ba bandi babimuha sasa bo bungukira hehe ni hehe bungukira kugira ngo twumve ko wenda bya bya bi- ya- iyo mitako ya- ya gakondo yacu y'umuco wacu wenda ko ishobora kuba hari abifitiye akamaro muri ba bandi ba nyir'umuco ari bo twebwe ubwacu ba- ba nyir'ibyo bivugurwa rurimi murakoze
eh, bwana nitanga uh, uh, not nitanga but katareba ngira ngo ikibazo cyawe kirumvikanye uh, niyo nsenga sinzi niba washoboye kumwumva arashaka kumenya mwumvise ikibazo yarabajije cy'uburyo byoherezwa bikatugeraho hari abo dukorana babikoramo ha- babi- n'abitwoherereza nibyo koko mu bicuruzwa tugura haba harimo no kuba bisorerwa yaba ari aho bituruka yaba ari shipingi ibizana ndetse n'iyo bigeze aha ngaha mu bikorwa dukora bya buri munsi tugaragaza imisoro byo kuko iyo ushaka gukora neza no kugira ngo uzanatere n'imbere ikintu cya mbere ushyira imbere ni ugukora mu buryo buciye mu mucyo cyane cyane mu byerekeranye n'imisoro ibyo bikadufasha ki- cyane cyane muri iki gihugu iyo ukoze rwose ibintu by'imisoro ukabikora neza kuri bizinesi usanga binagufasha mu guteza imbere gahunda zawe haba hari gahunda nyinshi ziba zijyananye n'umuntu usora neza ibyo byose ugasanga bikugeraho neza rero inyungu ku bo dukorana barazibona kandi nanjye nkagerageza kuzibona twese tugasaranganya tukabasha kugera kuri byinshi
ariko ngira ngo usibye n'abo mukorana ngira ngo n'abo muha serivisi ababagana nabo ubanza nabo babyungukiramo ndashaka kuvuga nk'abo mutegurira ibirori cyangwa baza babagana yego rwose Geoffrey, byo abatugana nabo babyungukiramo kuko usanga hari icyo tubaruhuyemo kirimo kwibaza ko bazajya gutega bagakohereza imiryango urumva hari nk'umuntu uba ushaka gukorera ubukwanga kandi akabukora neza Mm.
ariko yatekereza ko bitazaba nk'uko abyifuza bikaba byamusaba gupanga izindi gahunda ndende zishobora kumutwara imyaka ibiri itatu kuko gufata urugendo noneho ugafata urugendo ujya gukorera ubukwe mu hanze y'aho wari uri gukorera ni ibintu bisaba bije ndende usanga rero inyungu babona ni uko ya serivisi batekerezaga iri iri hanze y'igihugu batuyemo ubu ngubu yabegereye iri iruhande rwabo
Mm. reka bambwiye ku murongo wa telefone bambwiye ko hari undi muntu reka tumwakire ikaze eh, uratwibwira kuko izina wanditse kuri facebook ntabwo twarikoresha utubwire izina ryawe nyaryo hanyuma ukomeze eh, ikibazo cyangwa igitekerezo
yego nitwa nzabonima pascal amazina asanzwe Mm.
Eh, nanjye nkunda ibintu muri kuganiraho by'umuco w'igihugu cy'u rwanda by'umwihariko twishimiye kubona umunyarwanda uri gutera imbere muri ubwo buryo akoresheje ibintu by'umuco gakondo Mm.
Eh, natwe tugerageza kujya muri izo nzira kugira ngo turebe natwe ko twatera imbere kubera ko we yageze kure afite wenda uburyo n'inama ya- yaduha kugira ngo natwe turebe ko twava kuri revo turiho tukagira indi tugeraho
yego mwakoze
Ura- yego ni ni sorry eh, komeza
Eh, nizo nama twasabaga kubera ko kubona umuntu uri kuri revo nk'iyo ngiyo biratwenspira ah, bikaba natwe twavuga tuti dukore cyane so ni ikibazo nabazaga ni iyihe nama yaha abakiri bato bashaka gukoresha ubwo buryo nabo bafite impano mu bijyanye n'ima- na- n'ibintu gakondo by'igi- by'u rwanda kuba nabo bazamuka arakumva
Eh, urakoze cyane inama buriya ya mbere ngewe navuga ku bwanjye nakoresheje ni ukubanza kubikunda ni ugukunda ibyo ugiye gukora ariko ntugendere cyane mu kureba inyungu uzakuramo mbere y'uko ubikunda wamara kubikunda Yego.
noneho ukabitegurira uburyo ushaka kuzabigeraho rimwe na Yego.
rimwe hari igihe ubona yuko kubikora no kubitegura bigoye harimo n'ubushobozi ariko ibyo ntabwo biba bigomba kuguca intege kubera yuko uba ubikunda ubitangira gahoro Yego.
gahoro rwa rukundo bikunzemo bigufasha kugera no ku ntego yindi iri hejuru wumva wifuza kuzageraho
yego yego
Mm.
murakoze cyane ubwo iyo ni indi egisperiyanse umuntu abonye kandi Mm.
twishimiye kubabona kuri revo nk'iyo agasongero muriho mukomeze mutere imbere murakoze cyane
yego bwana niyo nsenga a- um- mu ndashumuzo icyo kibazo nenda kukikubaza cy'ukuntu ko- ko ntabwo ushobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri utabikunda urukundo rwawe rw'ukwin- rw'ibintu by'umuco gakondo si urwa none
urukundo rwanjye by'umuco ntabwo ari urwa none kuko ni ibintu navuga nakuriyemo aho bitewe n'aho nkomoka umuco ibwami i nyanza Mm, ni ibintu byangiyemo kuva nkiri mutoya nkabibona ko abantu iyo basabanye bicaye mu bintu byiza bisa neza by'umuco bagakora ibintu by'umuco bituma hari bya byishimo biza mu muntu bitafite ingano cyangwa bidafite igiciro mm, ibyo rero nibyo byatumye mvuga ati ibi bintu wabikora nkabikora numva mbikunze noneho kugeza ubwo nabanje kubikunda ku giti cyanjye noneho ndavuga reka reka ngerageze mbishyire no mu bandi noneho mbishyize mu bandi rero mbona ahubwo noneho byanabyara n'inyungu ndetse bikaba byanabyaramo na bizinesi ku rwego rutandukanye ru- ku mpande zombi yenda abatugana cyangwa se nanjye kuba ari njyewe waba ubikora mm.
Mm.
noneho tugaruke ndabona abantu basa nk'aho bashakisha abandi ku mirongo reka tugaruke nanone ku buryo ukora eh, eh, ibyo ubu- ubu- ubwo bucuruzi cyangwa se iyo mirimo wavuze uti tunabibangikanya n'ibindi bikorerwa ahangaha byo byo mu rwego rwa kizungu ariko hari akandi wigeze kuvuga uti n'abandi bo mu bindi bihugu haba mu bugande haba uh, muri kenya hose ndabategurira byo ubigenza gute kugira ngo imico yabo ushobore kuyitegura ukurikije ubushake bwabo byo wabi- wabigezeho gute
nk'uko nabibaganirije intangiriro z'igitekerezo byari uburyo bwo kugaragariza abatugana cyangwa se abo duturanye hano kubaha serivisi bifuza kuba babona mu makwe yabo ibyo rero byatumye dutekereza ku kintu cyose cyerekeranye n'ikintu gikenerwa mu bukwe kugira ngo utugana at- a- adushyire mu biganza bye ikirori cye cyose aba afite ni ukuvuga ngo iyo umuntu atuganye akatubwira ati turifuza ko gukora ubukwe mbanza kubabaza ubukwe bafite nimba harimo uburyo bwa gakondo ariyo gusaba no gukwa cyangwa se ari ubukwe busanzwe bitewe na serivisi ashaka izo zose turazimufasha tukamufasha gutegura ubwo bukwe tukamufasha gutegura aho buzabera tukamufasha kumwambika yaba ari iyo myenda ya gakondo cyangwa se iyo myenda ya kizungu irimo ayo makote amakanzu bya bi- twa tuntu twose usanga umugeni tumutesha umutwe ajya gushakisha kwa kanaka akagaruka kwa kanaka akajya hehe akavuga ati reka ndebere hano muri ibi bihugu ho usanga akenshi abantu bata umwanya bajya kurebera za online iyo rero watuganye ukaza ukatubwira ati "Njye dufite ubukwe tukwereka serivisi dutanga tukakwereka pakeji yacu yose iyo uhisemo yuko tugukorera usanga nka mirongo itandatu ku ijana by'ibitegura ubukwe bwawe hafi ya byose tubigukoreye
ubu nk'abantu Cyane bi- bitwara bitwara amafaranga cyangwa bikagutwara umwanya no kuba wabasha kubibona
ubu tuvuge nk'umuntu wenda ah, w'umugande kuko njye nabayeyo nk'ubu muntu i- aje agasaba nk'imyenda ya gomesi ku bagore cyangwa ibikoyi cyangwa amakanzu amwe y'abagande ni- na za nzuho banywesha inzoga akaza kugana ushobora kubibona nibyo nibyo biratugora kuko icyo gihe natwe tugerageza gushaka abo abo dukorana nabo abapateni urumva muri bizinesi burya nta muntu wikorana wenyine Mm.
tugira abo dukorana nabo tugira abasapuraya badusapurayinga ushobora guhita umwereka oda kuko akenshi usanga serivisi dutanga ntabwo ari serivisi za aka kanya ngo uvuge ngo urahita uyitahana Mm.
urumva iyo uri gutegura ubukwe ni ikintu ushobora gutegura mu mezi abiri atatu ane iyo rero watugejejeho igitekerezo cyawe mu mezi abiri atatu tuba turarangije kukwereka igishushanyo mbonera neza cyerekana ibyo ukeneye n'ibyo uza wadusabye byose ko byabonetse ku buryo uba uri sefu mu gihe cy'ukwezi cyangwa amezi abiri wumva ko ubukwe bwawe ibintu byose biteganyijwe warangije kubibona ibyo rero aho tubibashiriza kugira ngo tubashe kugera gukorana n'abo bagande ku mugani wawe n'abandi bo mu yindi mico tugerageza kwirefera ku bandi bafatanyabikorwa bandi turi kumwe dukorana ino mirimo bakadufasha noneho kumenya uko twaha serivisi abo baba batuganye badusaba izo badusaba ibyo byerekeranye n'iyo mico yabo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc reka twakire marcel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kandi banze kubaramutsa nanjye
yego turakuramukije mm.
yego ndi i kigali mu rwanda ibibazo nari nateguye kumubaza numvise hari mugenzi wanjye wabibajije bituma nsubirwamo ariko ntabwo nabura kumushimira icyo mushimira ni uburyo abantu benshi bagira rwose amasindi icyo basigarana ni uruhu rwirabura gusa ariko ibindi byose bahita bahinduka bakumva n'iby'iwabo bibateye ipfunwe ariko wowe kuba utarabigenje uko ni ikimenyetso cy'uko bya bindi eh, muhanzi kizica yaririmbye ati amerika n'uburayi n'ibindi bihugu byose bacumbikiye ariko mukomeze kuzirikana ko muri iki muri abana b'u rwanda ibyo ngibyo bihita bitwereka urukundo umuntu aba afitiye igihugu ariko kandi ntabwo nabura akabazo gatoya k'amatsiko ntibaza iyo mwateguye ubu bukwe bwa kinyarwanda amafunguro mubategurira ayava mu masaka agatsima k'uburo ibihaza mukoresha ibyahinzwe iyo hirya mukoresha ibyoherejwe zaturutse mu rwanda mukagura ku mashopu y'aho ngaho mubigenza mute cyangwa mutegura ibigaragara n'amaso ariko muragera ku mafunguro mugategura amakaroni na salade yo hakurya cyangwa mu- mugakoresha n'amafunguro ya gakondo murakoze yakoze cyane ku kibazo cyiza rwose abajije ibyerekeranye n'amafunguro iyo abo bantu bicaye muri ibyo bintu bijyanye n'umuco se barya iki hari abo dukorana nabo bakora ibyo bintu byerekeranye n'ibyo guteka ntabwo nabo bategura bitewe n'uko babasabye ariko ibyo bya kinyarwanda amafunguro ya kinyarwanda buriya hano naho dufite amasoko rwose ababifite ku buryo usanga babigurayo bakabiteka nk'uko bivuze koko eh, ako gasururu gaturuka ku masaka kaba gahari ah, ibyo bigori biba bihari imyumbati iba ihari ibyo byose barabitegura njya mbibona abo dukorana bateka kuko njye ntabwo nkora mu byo guteka ariko ndabibona iyo babiteguye iyo ndyo kinyarwanda rwose nayo ibirimo
oya hari ahantu mperutse kujya mm, gusura abantu ngira ngo ni abantu bari baherutse gukora ubukwe hanyuma nsanga batwakira bateguye ibi- ibiryo birimo umushogoro n'umutsima w'uburo
Mm.
n'umutsima w'uburo ahubwo umuntu wa mugani yakwibaza kuko hari n'abantu bakunda ah, n'utuyoga twa hariya hakurya iwacu mu rwanda umuntu hari ibyo ah, njya mbona byo mu bindi bihugu umuntu yakwibaza ibyo mu rwanda byo mu- murabigira cyangwa murabiteganya gushaka uburyo byazagera inaha Ah, hari abo dukorana bajya bambwira ko icyo gitekerezo cyakakwiriye kuboneka cyo kuzana ibinyobwa inaha gusa usanga hari ababyigana ahubwo byo mu biriya bihugu bya west wabifungura wabinywa rwose ukumva ntabwo icyo washakaga kunywa nicyo unyweye Mm.
biragoye rero gusa hari abo nzi bari kubikoraho bashaka kuzajya bazanira ibinyobwa neza by'iwacu iyo ngiyo kuruta ko twajya twibeshya ku byo dusanga aha ngaha kuko hari ababyi- hari ababibeshya bikaza byagera inaha rwose ukumva ntabwo ntabwo bijyananye na ya na na bya bindi Nayafi- wifuzaga na ya teste twa tu- tumenyereye Mm.
Mm.
reka twakire ku murongo wa telefone na jean claude ikaze mu kiganiro muri sanga
yego merci Eh, muherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
mherereye hino mu burundi bujumbura Mm.
yego ndashaka kubaza yego
ese none nyine ku ibyo bintu tuba twihingira iwacu muri afurika iyo Mm.
iyo bihashitse eh, abantu baba babyirukira ku buryo nyine umuntu yoba yoba yokora egisiporotasiyo hanyuma ari nk'ihayanishwagurishwa umuntu agahita abi- abijanayo yarose nk'uburyo yabishikanayo kugira ngo na twebwe eh, nka poroduwi zacu zo muri afurika bashobore kuba babona yuko zihari kandi ziri ku gaciro na zonyine
Ah, ah, yego Ah, njya mbibona ba- birakenerwa cyane mu cyane cyane muri ano ma ngira ngo Geoff njya bibona mu masoko y'abanyafurika eh, agakawa k'i burundi njya nkabona rwose ya iyo bitanga amasoko Mm.
y'abanyafurika usanga rwose harimo ibiribwa by'iwacu nk'ejo naguze agashya n'imbaga nashaka urumva urajyayo ukabona bya bindi byose wumva ushaka birahari
Ah,
urakoze ariko nyine eh, nka komeza jewe nyine nk'umu entrepreneur
Mm.
eh, mba nshaka nyine nko kuronka nk'abafatanyabikorwa hiyo ngiyo kugira ngo tube tufashanya mu mi- mu mikorere yanje kugira ngo ndabe yuko umuntu nyine yashobora kuba yokwiteza imbere Mm, wowe u- wowe ucuruza iki jean claude cyangwa se uhinga iki Ibi- ibyo ufite aho mu burundi wumva wakohereza inaha ni ibiki
jewe nsanzwe mu bisanzwe nkorera mu mu gikorwa cy'uburimyi bw'umuceri hamwe n'ubworozi cyane cyane inkwavu n'inkoko
Mm, ubanza ibyo ngibyo byagorana eh, ku- simbizi ariko kuko hano birahari cyane simbizi umutumirwa yakubwira
Eh, ndi kumva Halo.
bisa nkaho ari ubwa mbere naba mbyumvise uburyo byakorwamo Mm.
ariko buriya hari Mm.
abantu yenda hari uwaba ari kutwumva uri muri iyo domene yo kubikora akaza Mm.
yaba yazamumwegera yenda akaba yamufasha wo kumenya uburyo byakorwamo yego tu- tugaruke tugaruke ku ku byo ukora noneho wowe ubwawe tu hari ikibazo tutabajije buriya nubwo bajya bavuga ngo amafaranga iyo ari mu mufuka ntavuga ibyo bikorwa uretse kubikunda u- bishobora kugutunga ku buryo ubyishimiye atari ibintu uzagira gutya rimwe ukavuga uti dore igihe nitangiye ntabwo ngiye gukomeza gukora ibintu ntabona amenyo ndabiretse
nibyo icyo ubajije ah, mu by'ukuri ni ibintu nkuramo inyungu kuko nkurikije igihe mbimazemo sinigeze nsubira inyuma ahubwo nakomeje kujya imbere Mm.
Ah, ngira ngo uyu ni umwaka wa gatanu mbimazemo kandi ni ibikorwa nibyo nkora gusa ni ibikorwa nibyo navuga mu magambo make binungiye umuryango biramfashije bikanasagurira na bizinesi ku buryo ishobora kuba yakongera ikagenda yi- yiyagura yiyagura kandi usanga hari n'abo dukorana cyangwa se abo mbasha gukoresha niko nabyita nabo mbasha kuba nabafasha mu by'ukuri ni ni bizinesi nziza kandi ifatika mu buryo bugaragara ku buryo umuntu ayishyizemo ukomeje gushyiramo imbaraga yagera kure
ubu watubwiye ko ukorera mu mujyi wa Louisville muri ni- na- niho utuye Louisville muri leta ya Kentucky nk'abantu bakumva bari mu yandi ma leta hirya no hino muri Amerika Amerika ni igihugu kinini ariko bakaba bifuza serivisi zawe babigenza bate kugira ngo niba reka kwanza mbanze m- mpere kukubaza niba muri leta zose zo muri amerika ushobora gukorerayo cyangwa se wibanda muri leta utuyemo ni- ni- n'izikwegereye gusa
Ah, cyane cyane ubu ngubu navuga ngo nibanda muri leta zisa n'izinyegera ariko ntabwo ndi nyinshi ni ukuvuga ngo nubwo ntuye hano tugera muri leta ya indiana kentucky ya ya ya ya, ya tennessee tukagera za illinois za iowa ah, tugerageza kugera ahantu kure kure hashoboka ariko cyane cyane muri area yegereye bino bice kuko urumva hari ibice bya washington hirya za siyaro hariya ni kure nibyo nashaka kuvuga nka biriya bice byo hirya byo ni ibya kure cyane ariko ibindi byose biri muri bino bice bitwegereye byose tubasha kubagezaho serivisi dufite bityo rero iyo umuntu akeneye serivisi yacu ah, yadusura ku mbuga nkoranyambaga nka instagram cyangwa se akaba yatwandikira cyangwa akaduhamagara akadubukinga tukamubwira serivisi dukora cyangwa se tukabanza tukumubaza tukumvikana tukavugana neza ibyo akeneye tukamubaza details z'ibyo ashaka n'ibyo tuzamukorera rero iyo atuye ahandi ntabwo nubwo twe dutuye kure tumugereraho igihe kandi tukahagera kare ni ukuvuga ngo nimba umuntu ateganya ubukwe ku wa gatandatu twebwe tuba twahageze nko ku wa kane turi aho ngaho hafi aho twiteguye kuba twamukorera ibyo yadusabye ubwo noneho u- uvuze aho ba- babashakira ariko ntabwo hatomoye neza babashakira ku zihe mbuga ku zihe nk'umuntu ubyumva none ahangaha wifuza kukugana akubona ate ya nk'umuntu wifuza kungana yanyandikira cyangwa se akampamagara kuri nimero ya telefoni ariyo karindwi zeru rimwe mirongo ine na gatatu gatandatu gatandatu gatandatu zeru rimwe iyo nimero yayihamagaraho ya- yandikiraho mesaje yasura instagram yacu iriho bimwe mu bikorwa bimwe dukora ari byo byitwa nbg diko sinzi ukuntu nabivuga kugira ngo byumvikane neza ni ina na bi na ga eh, karongo dekorasiyo icyo gihe ushobora guhita utubona kuri instagram na facebook hose ukabona ibyo dukora cyangwa se ukaba wadusura ku rubuga rwacu rwa www.nbgdco.com ukamenya serivisi dutanga ukaba watwandikiraho byose
uti iyo ubukwe buzaba ku wa gatandatu ku wa kane muba muriyo ayo ni amafaranga muba mukoresha iyo murimo guca amafaranga abo mugiye guha serivisi ni amafaranga bashobora ubwo ntibiba ikirenga kuko namwe mugomba kugaruza ayo muba Oya, mwatanze mu by'ukuri muri serivisi dutanga ntabwo nicyo cya kintu cy'urukundo nakubwiraga cyo kubikunda Mm.
ntabwo dushyira imbere cyane ku depanse dushyiramo yego n'ubundi ntabwo dukorera mu gihombo Mm.
ariko nanone ntabwo dushaka kungukamo mu bantu cyane ntabwo rero kuba wadutumira utuye mu yindi sitete byongera amafaranga mu by'ukuri ibiciro twagiye dushyiraho biba bingana n'ibyo wa wundi wundi ushobora kuba atuye muri sitete yawe akoresha kuko ntabwo izo depanse zindi ziba zireba uwo muntu wadutumiye ziba ari izacu twebwe icyo tuba dushinzwe ni ukuguha serivisi nk'uko wayidusabye kugeza ku musozo irangiye nta mafaranga yandi ari y'inyongera usanga wongeramo akugora kuvuga ngo watumye umuntu uri kure ari bukugore mu by'ukuri usanga ibiciro byacu biri sitandari no kuba waba ukoresheje umuntu mwaba muri kumwe muri siteti imwe
mureba numva neza rero wavuze za leta mukoreramo mufite ibitekerezo byo kuzakwira muri leta zose za amerika cyangwa no hirya yaho kuko igitekerezo ubwacyo ndumva si no muri amerika gusa ndumva ari igitekerezo gishobora no gukora mu zindi diaspora
ni igitekerezo duteganya ko twakongera dukomeje gukorera mu bice byinshi bitandukanye kuko nk'ubu ngubu turimo murabona ko dutuye mu kureho gatoya ariko nko muri leta ya arizona naho turahakorera naho tubafite ishami turahakorera turashaka kongera turi gushaka kongera gukorera mu mujyi wa edmonton muri canada nabo tukegera abantu batuye muri biriya bice bya alberta rero ni igitekerezo duteganya kwagura ku buryo kizenguruka cyane cyane amerika kikayigeramo noneho kikaba cyagera no muri canada nyuma nibwo twatekereza no kujya mu zindi diaspora zo mu bindi bihugu
ariko ababyinnyi mubakura hehe
barahari barahari rwose kandi banabyina neza benshi banabyinnye mu ano matorero akomeye y'inganzo ngari ubona ari ababyinnyi bari porofeshono ku buryo usanga nabo bizihira rwose ababa baganye muri ibyo birori biramutse ari uko bimeze rero ubwo abigisha umuco gakondo harimo n'imbyino nk'ibyo mihamirizo bashobora guhera no ku bana ejo bundi hari mugenzi wanjye wakoze ikiganiro aganira n'abantu bo mu rundi kazi utoza abana umuco gakondo hariya muri canada n'undi w'umunyarwanda uri mu burayi biramutse ari uko bimeze ni ukuvuga ko n'umuntu yize kubyina bya kinyarwanda ashobora kuzajya anyarukira nk'iyawe mu gihe habaye ubukwe cyangwa se afite itorero abarizwamo akaba ashobora guseruka
cyane rwose ni ibintu kuko nk'abo duturanye hano babikoramo ni ibintu nabo biba navuga ngo bibaha ubushobozi bibaha amafaranga niko nabyita kuko iyo bitabiriye mu kirori runaka nabo bagira icyo bakuramo bakuramo umusaruro ku buryo nabyo uwo mwana waba utojwe icyo kintu cyangwa se kubasha kubyina nabo byamugirira akamaro yaba bikoze nk'umuco akunze iwabo ariko ukanamuviramo n'umusaruro rero kuba twaba dukorana kuba twaba tujyana mu mako atandukanye ni ibintu byaba byiza kuko byaba bituma aba yaba ahora ari bizi bakora buri wikendi cyangwa se kabiri cyangwa gatatu muri wikendi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi kumwe na bwana niyonsenga ni rwiyemezamirimo w'umunyarwanda utuye hano muri amerika muri leta ya kentucky bwikorero imvumburamatsiko yateye muri sanga kumushaka ari uburyo yahisemo gukora ibikorwa bishingiye ku muco gakondo wa kinyarwanda mu gihugu gifite umuco utandukanye n'uwo yabyirukiyemo nyamara akaba abasha kubibyaza umusaruro ndetse agatanga n'akazi ku bandi bwana niyo nsenga ndimo ndibaza niba hari kuko turagenda tugana ku musozo niba hari akajambo wumva wagenda utagenda utavuze kajyanye n'iki kiganiro twarimo n'iyi nsanganyamatsiko twarimo tuvuga mbere y'uko dusezeranaho
urakoze cyane Geoffrey ku ndabaga mushimire cyane uyu mwanya wamaye ni umwanya mwiza wo kubaganiriza ku byo dukora ariko buriya mu by'ukuri ni ukugaragaza ibyerekeranye ikintu kiba kiturimo cy'umuco wacu muri ibi bihugu tuba tugomba kugaragaza umuco wacu tugaragaza uko tugomba kuri kandi yaba nubwo tubikora mu buryo bujyananye no gushoramari umuntu agora akaba yabikoramo bizinesi ariko tuba twabanje kubikunda twabanje kuba abo turimo rero nta kindi ari nako tukangurira n'abandi bose bitewe n'aho baturuka gukunda ibihugu byabo tukajya twereka abana b'abanyamahanga yuko aho duturuka naho hafite agaciro kandi aho duturuka ko tuba tuhakunze bityo nabo bituma bakunda iwacu bakaza badusanga nk'iyo baje muri ibyo birori tuba twateguye hari abadusanga bakatubaza se iki kivuze iki iki mugikoresha iki iki ko mwagishyize aha ngaha hari n'ababona agaseke bakakabona ku meza bakabaza se harimo agaki ukabasobanurira icyo agaseke kakoraga bityo ugasanga rero bitumye na ba banyamahanga batashye bwa bukwe cyangwa baje muri bya birori ya mayiventi bajemo babonye ibyo bintu twateguye bamenye iby'iwacu bitabagoye kubirirwa bahagera ariko bikabatera amatsiko yo kuzahagera
Mm.
Mm.
bwana jean claude niyonsenga muri leta ya kentucky reka ngushimire cyane byimazeyo o, ko witabiriye ubutumire bwacu mu kiganiro muri sanga nkeka ko nitwongera kugukenera n'ubundi uzatubonera akanya yego rwose nta kibazo mwakoze cyane nzaboneka ye nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri sanga mwabanye natwe nisegura kubo tutashoboye guhamagara Ah, nge turasubira mu kanya mu makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma nari mfatanyije na nadia taha ku bugenzuzi bwa gahunda na jo ku buhanga bw'ibyuma naho mu kanya
sinarenze uko inzara iryana nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabusubira nizirika agashami mu nda ayiwe mbebaza aho ziragatwara igihungu cy'icyomanzi kimwe kitagira iwabo